ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri ino saha muri kumwe na Oriane itanga ishaka nongeye kubaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha
twari twifuza ariko leta umuvyeyi w'abarundi bose yodutunganiriza kaduha umuzi bukiro kuko ntidushobora kugwanya umugambi wa leta kandi nta n'ivyo twoshobora iduha umuzi bukiro uhuye n'agaciro parisera n'amazu twubatse uyu ni umukenyezi wo ku mutumba wa gasenyi muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura aha ariko harubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu umukenyezi avuga ko leta ikwiye kubashumbusha ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye mugume ku maradiyo yanyu abanyagihugu bo ku mutumba wa gasenyi komine mutimbuzi intara ya bujumbura hariko harubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu baherutse guhabwa itegeko inyuma y'uku kwezi ko batazoba bacemerewe kuhaba abo banyagihugu basaba leta kubanza kubaha imizibukiro ku, uh, no kubaha umwanya ukwiye wo kwimuka muri ico bava muri ico kibanza ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
kugeza ubu dusigaranye iminsi icumi gusa urumva ubu nyine baduhaye iminsi icumi yo guca tuhava tukaja mu ibarabara numva na leta ndibaza ko itovyubahuka kuko n'umuvyeyi wacu uwo mukenyezi ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa gasenyi muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura hariko hubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu we na bagenzi be baherutse kubwirwa ko inyuma y'itariki ya mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi kwa gatatu batazoba bacemerewe kuba kuri uwo mutumba umupfasoni w'abana babiri umwe w'imyaka cumi n'uwundi w'imyaka itatu abaye muri ico kibanza we n'umunega wiwe baguze mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi yabwiye ijwi rya amerika ko imbere n'inyuma atakindi afise kiretse iryo tongo aho mfise jewe hari amahari atanu n'igice hakaba harimwo inzu principale twariko turubaka hamwe na annexe ntoyi n'igikoni n'utundi tuntu dukeyi tuhororeye hakabamwo n'ibiti nk'imyembe n'ibigazi n'utundi tuntu usanga mu rugo rero turiko turaraba iyo minsi icumi umuntu ntiyoshobora kuba yabomoye inzu amabati ibiti hoho twobibomora tukabishira hehe ivyo vyose nibibazo twese twiyumvira bikadusiga iwawe uharavye kuvuga uti nagaciro dufate nk'iwawe ivyo bintu ufise bifite agaciro kangana gute yo ha ndavye ingene ibintu vyazimbye muri kino gihe ivyuma isima ibiti imbaho n'ibindi je ngira ngo ni miliyoni ijana numva ari nkeya mu vyo umukenyezi asaba leta harimo guhabwa umuzibukiro ungana n'agaciro k'ibintu vyiwe vyose hafatiwe ku kuntu ibintu n'amatongo bigurwa ubu twari twifuza ariko leta umuvyeyi w'abarundi bose yodutunganiriza kaduha umuzibukiro kuko ntidushobora kugwanya umugambi wa leta kandi nta n'ivyo twoshobora iduha umuzibukiro uhuye n'agaciro parisera n'amazu twubatse bigeze ko ubu muri uwo mwaka ko yahagomwe yifuza kuhakorera imigambi ikiduha umwanya wo kwitegura kandi yongera itwereke aho tuja kubaka kuko abambere yahaye umuzibukiro barabahaye amafaranga akwiranye n'ico gihe barasubira barabaha amaparisere bongera barabaha n'ikiringo cyo kwitegura kugira ngo baje kubaka muri ayo maparisere mashasha umushikiranganji w'ibidukikije n'amatongo aherutse kwandika ikete asaba inzego zitandukanye harimo n'igipolisi gufasha gusohora abantu baba mu buringanire bw'amahegitari mirongo ine yahariko hubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu Celestin Ndayizeye yanasavye abantu baba mu yandi mahegitari ijana na mirongo itandatu akikuje ico kirimba guhagarika kubaka no kurima bakiyumvira kuhimuka vuba bwangu ariko aberekewe n'izi ngingo bemeza ko bazumva ku matwi ntawubesha yuko twigeze tubimenyeshwa muri kino gihe bivuga ko ari nk'igihuha kuko abenegihugu nta muntu w'umutware yigeze adusanga muhira ngo abitumenyeshe gusa tuvyumva bivugwa yuko biriko birazunguruka ku buhinga bwa none abafise ama WhatsApp nibo bafise ubwo rwandiko bw'uwo mushikiranganje muga kugira ni isaha nta muntu n'umwe yaba umutware wo hasi canke hejuru yoba arashikira bene igihugu kugira atumenyeshe ibijanye n'iryo kete nta n'umuzibukiro baraduha ntituzi n'uwo bazoduha ngo ngana gute kuko ntitwahawe umwanya wo kuyagana leta ngo tuyishikirize ibibazo twumve igiciro yahaye ibintu vyacu kugeza ubu ntaco tuzi sijambere abanyagihugu bahabwa ikiringo ntarengwa ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze bari bahawe iminsi itatu itarenga ico gihe bituye se barundi ariko nta nyishu bahawe na bugingo n'ubu hari haje umushikiranganji w'umutekano w'ubutungane n'uw'ibidukikije icyo gihe rero abenegihugu baradukoranya ku kibuga cegereye aho bariko barubaka iyo ngoro hama rero icyatangaje batubwiye yuko ata munyagihugu arikuriwe kubaza ikibazo baratse baratubwira yuko baduhaye iyo minsi itatu itarenga kugira ngo tube twibomoreye ubutazibomorera bazozana tarakitere ikibomorera aho rero abenegihugu turabona yuko zinyazwe turitura nyen'icyubahiro mukuru w'igihugu cacu muratsi ko ari umuvyeyi w'abarundi turaheza turamwandikira ikete kugera iyi saha nta nyinshi twigeze turonswa iyo nyishu twagiye kuyibaza umuvugizi wa perezida nkuru nziza jean claude karegwa ndenzako inkuru dukura mu bushikiranganji bujejwe amazi n'amatongo no gutunganya ibisagara zitumenyesha yuko umuzibukiro umaze gutangwa ari umuzibukiro ku mahegitare mirongo ine birashobora gushika ugasanga harabaye ingorane kuri umwe babiri mugabo ntivyumvikana ko hariho abantu bashika mirongo itandatu n'umunani boba batatunganirijwe umukuru w'igihugu amaze kuronka urwandiko aca asaba ko haba amatohoza abantu bose borema leta n'umuvyeyi ntishobora gufata ingingo yo guta abenegihugu mw'ibarabara amatohoza ashobora kwerekana koko ko hari umuntu umwe canke babiri canke batatu bari mukuri amatohoza urazi ni ikintu co kwitondera bishobora kuba vyarangiye imbere y'igenezo ya mirongo itatu na rimwe bibaye bitararangira leta izofata izindi ngingo ku buryo hataba wanja wangura ibikorwa vyo kubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu vyatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Ico kirimba kiko cubakwa ku ngabire y'igihugu c'Ubushinwa bitekanijwe ko kizokuzura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika isaminanira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda makuru ku burundi arabandanya ibiro by'umuhuza w'abarundi edouard uwimana birifuza ko amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yogera icuka ca politiki ari ciza mu gihugu yabishikirije kuri uno wa kabiri ariko atangaza uruganda ku bategetsi batandukanye uruganda rwerekeye intwaro ibereye mu buzima butandukanye bw'igihugu ibiro by'umuhuza byabifashijwe n'ubuserukizi bw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu n'igihugu cy'ubufaransa ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka
Initier le dialogue, je crée que nature que ce soit demande des efforts et un engagement soutenu de la part des acteurs et parties prenantes pour le conduire à bon port.
ubu ni joseph butore icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ariko atanguza uruganda ku bategetsi bajejwe ubuzima bw'igihugu urwo ruganda rushingiye ku ntwaro ibereye mu bya politike ubutunzi imibano n'umutekano w'umushinge wo gukinga amatati aho aturuka hose umuhuza w'abarundi yateguye urwo ruganda afatikanije n'umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe ryo kurutanguza yasiguye igituma urwo ruganda rwatunganijwe umushingamateka edouard nduwimana avuga ko mu nganda zatunganijwe byatunganijwe mu minsi iheze vyibonekeje ko amatati menshi ya politiki mu gihugu yaturutse ku ntwara ifise utunenge muveze guverinance mu kirundi cet atelier veut donc contribuer à asseoir une culture de dialogue et de bonne gouvernance comme mode de prévention et de résolution des conflits ainsi que de baliser la voie vers une consolidation de la confiance
umuhuza w'abarundi agira ati uruganda ruje gufasha kugira haboneke umugenzo wo kuganira no gutsimbataza intwaro rusange umuhuza Edouard Nduwimana agira kandi ati uru ruganda ni umuti kugira amatati yabaye mu gihugu na cyane cyane ayakurikira amatora ntazosubire kubaho mu gihugu
L'objectif ultime étant de contribuer à la consolidation d'un état de droit uruganda nk'urwo si urwa mbere nk'uko bivugwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi ari mu batumiwe uwarongo ishyirahamwe parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo avuga ko ashima ko abarundi bagiye gusubira kuza baravuga ibitagenda neza mu gihugu agasabira ibihano abatari ko batwara neza twibaza ko uruganda rujya rusubire rugarukane kuvuga ibintu bisubire bivuze biravugirwa hero abantu ntibatinye ngo kivuze ngo uri kuragwanya kuragwanya ibi dubifatire tukamya tuti uburundi muri stabilite politike bubanza kubakira amasezerano yarusha hanyuma umugambi ujya kurwanya igiturire wanditse utaja mu ngiro ivyo abategetsi berekana amatungo ibi ivyerekeye enrichissement illicite amablanche ibintu vyose ni ibintu vyimonogoje atari kimwe kiko kiraja mu ngiro tugeze ku rwego gutangura guhindura abantu no kubahana migeze kumva abafashije muri ibi ko ari kita impurite ushobora kumbwira ko uri umutegetsi uri kuronona uguma wigira ivyo wigira ngo bazoba kandi ko baragusansa izaguhanura nibagukuremo ntacu maze amabashange baguhani abasirukira amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu vyabo mu Burundi bitavye urwo ruganda uhagarariye ONU mu Burundi vyimfata kibanza anaserukira ishirahamwe UNICEF Victor Nilin yashikirije ko yizeye ko ibizova muri urwo ruganda bizofasha kugira igihugu kigengwe n'amategeko etat de droit mu gifaransa userukira igihugu c'ubufaransa mu Burundi nabo nyene yitavye ibikorwa vy'urwo ruganda yashikirije ko ari akaryo ko kwirimbura ku barundi mu bijanye n'intwari bibereye Laurent Delahousse avuga ko ari n'akaryo kandi ku baserukira ibihugu byabo mu Burundi kumenya ibikorwa bya leta mu bijanye n'intwari ibereye mu bisata byose biraba ubuzima bw'igihugu urwo ruganda ku bijanye n'intwari ibereye ruzorangira ku munsi wa kane rwatunganijwe ku mfashanyo y'umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'igihugu cy'ubufaransa i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishywanjye tugasamara baradufite twese
banirumve ko nje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eee tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
radiyo ijwi rya amerika samiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umuririmbyi w'umunyarwandakazi diana teta afatanyije n'abandi baririmbyi batandukanye bo hirya no hino ku isi bari hafi gusohora alubumu y'indirimbo cumi bakoreye hamwe muri leta zunze ubumwe za amerika izo ndirimbo zizoba zigizwe n'indirimbo zifasha guteza imbere ingaruka nziza ku isi cyo bita positive social change mu cyongereza diane teta yabibwiye mugenzi wacu edi gwema mu kiganiro mu kanya gaheze ubundi insanganyamatsiko cyangwa se iyo gahunda yari igamije gukora umuziki ujyanye n'ibyo nakwita social impact cyangwa se social change ku bibazo hirya no hino ku isi mbese indirimbo zifite mesaje gukora gukora art ifite icyo imariye n'abayumva ibyo rero ikintu ngiye personellement nakuyemo ni uguhura n'abo bahanzi bafite ubuhanga bukomeye cyane harimo ikaro wo muri brazil hagiye harimo ba ayisha bo muri japon n'ahandi guhuza izo background ngewe nk'umunyarwanda nje mfite experience runaka nje mfite ibyo ngomba kubasangiza mu rugendo rwanjye naciyemo kugeza ku myaka mfite uyu munsi cyangwa se na history y'u rwanda ibyo mfite turabihuza n'ibyo bihugu byose n'imico yabo dukora umuziki donc twakoze indirimbo icumi ikintu nishimiye ni uko bose bari flexible bivuze ngo ni bwo mbere twari duhuye kugira ngo dukore album tuyikoranye twese dushyire hamwe ni ibintu bisaba ko mwese muba muri flexible muba mufite umutima umwe kwe mama muri abatisite nyine bafite umutima umwe ibyo rero nibyo twagezeho ngira ngo n'uwadutuye kuko twamaze gukora ama interviews zitandukanye zimwe ukazirenga ugenda mu byiciro bitandukanye bya interviews ntekereza ko bari batoye abantu beza nishimiye gukorana n'abantu bose batoranyijwe uko ari barindwi ndumva n'abatari umunani hanyuma mu byo twakoze turahojika umunsi wose wabaga ari kujya muri studio nyine tugakora indirimbo tukarikodinga tukajya ku maradiyo tugakora izo interviews dukora tuwa twakoze na turune muri muri muri california hanyuma ariko tujyana tuza no kujya cancun ari naho twashoresha urwo rugendo aho ni muri mexique
muri mexique naho tuhakora indi konseri Ah, byari ibintu byiza cyane byari ibintu numvishe byarushijeho kunyumvisha neza n'impamvu nkora umuziki kuko ah, i- i- numva umuziki umuntu yawukora ukagira n'umugisha n'abawumva so nishimiye kuba part of that project tujya gusura ibitaro bya sacramento ahantu harwariye abana batoya bari munsi y'imyaka cumi n'ine barwaye kansa bari kuri levo ya nyuma kabisa abana- abana barwaye cyane Ah, kubegera kuzana ari umuziki wonyine tubazaniye tuha- tubasiga baseka abana twasanze bata- batanavuga dusanga ni abantu bakunda umuziki nyine it's- it's a heal, it's a- umuziki ni- ni- ni- ni- u- u- uravura ni umuti nawo ku giti cyawo so n- nishimiye kuba part of the project mu by'ukuri akenshi iyo uvuganye n'abahanzi ah, bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ibihugu nk'u rwanda uburundi u- bakubwira ko bimwe mu bibazo bahura nabyo ni ukwagura umuziki wabo ukarenga imbibi ah, z'ibihugu batuyemo Ah, umaze gukorana n'abo bahanzi batandukanye bo ku isi wabonye kwagura umuziki ukarenga imbibi ah, z'abantu uririmbira ubusanzwe tuvuga abanyarwanda cyangwa se abarundi cyangwa se abagande byoroshye
biroroshye cyane umuziki wacu twawagura ukagera hirya cyane ngo ndavugira umuziki wo mu rwanda kuko ariho nicyo navuga nari mpari nk'umunyarwanda Ah, nabonye ari ibintu bishoboka ni ibintu bishoboka cyane gusa burya mbona ikintu ahubwo kituvuna tw'abahanzi ni uko dushaka gusa nk'abandi ugakora umuziki ushaka gusa nk'ahandi cyangwa se no- ntabwo twibanda cyane kuri point fort dufite nk'um- nk'abanyarwanda umuziki wacu i- ibitugira abanyarwanda history ibyo bintu byose utwo tuntu uzana turi dif- dif- different y'utwo umunyamerika ari bwumve Iki- iyo uje uri umunyarwanda nyine cyangwa se uwo munyatogo yazanaga iby'iwabo nanjye nkazana iby'iwacu niba ari imiririmbire ntabwo ndi buze kuba beyonce cyangwa se kuko icyongereza nkinaniwe ariko ntabwo ndi buze ngo n'icyo kinyarwanda nshake kukigore kukundi niba ari ukwandika ukandika ibintu biri poetike cyangwa se bijimije mu kinyarwanda uko ubyumva nabo baka- baka- baka- bagafatiraho bagakora ibyabo donc icyo twahuje twahuje izo cultures bivuze ngo n'umunyamahanga ikintu mu by'ukuri aba yifuza kumva ni ukumva originalite yawe ni iyihe urinde n'iki kikugira wowe n'aho uturuka so usanga rero bato ihari ikomeye ni uko cyane cyane abajene cyane no mu rwanda ndabivugira mu rwanda niho nkorera umuziki wanjye abenshi du- du- dukora umuziki usa nk'aho udafite navuga ko utari nta- ntabwo uri identiquement rwandaise Na- donc ni- nibaza ko dukomeye ku muziki wacu uriya wa wa kinyarwanda gakondo cyane ufite inkomoko Wa- y'u rwanda gakondo gakondo kabisa kandi nta n'ubwo ururimi aricyo kintu cyangombwa rw'ibyo n'ikinyarwanda bacyumva ahubwo bakanakiga niko mbyumva Mm. hanyuma tube tuvuye gato ah, kuri iyo albume muteganya gushyira hanze ah, wowe n'abandi bahanzi mwafatanyije kuyitunganya wowe ubwawe nawe urimo urategura albume ah, uteganya gusohora mu minsi ya vuba ubigeze hehe
bigeze kure navuga ko ari urugendo rutari runyoroheye kabisa gusa ubu ngubu urumva ndamwenyura nk'umuntu mbona ko ngiye kubigeraho Ah, ni ni album yangoye kuko ni album nahagurutse mu rwanda mfata risike ndavuga ngo ngiye nje gukora album i burayi hari byinshi nahigiye hari ibyo nahashakaga nahabonye Ah, ni indirimbo iza- ni album igizwe n'indirimbo cumi n'eshatu harimo iz'ikinyarwanda zifite umwimerere wa kinyarwanda nk'ibyo ngibyo navugaga bya gakondo hari harimo n'izindi za- z'ikizungu harimo ndetse n'icyongereza indirimbo z'icyongereza Ah, so ni indirimbo igizwe n'indirimbo cumi n'eshatu maze kubigera kure rero abo dukorana barahari donc ni ni- ni- ni inzira ndende of course no kubifatanya n'iyo album yindi nari mvuye gukora muri amerika hari aho byageze ngombwa ko mfata nk'amezi nk'atatu nta- ntari gukora ibyanjye ahubwo ndi mu bindi so urumva ni byari kugenda kugaruka kugenda kugaruka ariko ubu ngubu maze kubigera kure ku buryo eh, recordings nazo ngiye kuzigera kure Yeah.
hari igihe ntakuka waha abakunzi bawe
igihe ntakuka ubu sinahita nkitanga ko nshobora kumentioninga amatariki bigahinduka ariko ntekereza ko mu mezi nk'abiri ari imbere album yawe imaze gusohoka album yanjye yitwa iwanyu i- i- i- home nyine iwanyu mvuga iwacu nyine na experience yanjye na uko mbona iwacu n'uko mbyumva ni album ifite ifite message muri ubwo buryo ifite ikintu kinini izigisha abantu ifite n'izindi ndirimbo zose za for fun nazo ziriho ariko hariho na n'indirimbo zigiye zifite message numva ari ikintu cyiza abantu bazagikunda uri mu bahanzi bakeya batangiye gushyira indirimbo zabo cyangwa se kuzigurisha bakoresheje ubuhanga bugezweho kuri interinete iyi alubume yawe nayo niko uteganya kuzabigenza
cyane niko mbiteganya bitewe n'uko nyine urumva ntabwo naba maze umwaka nirukankira ubusa ni ukuvuga ngo ngenda nshaka izo nda netiwakinga hirya no hino kugira ngo ubwo bumenyi bugire maze kubugira hari konegisiyo ngenda mbona hirya no hino ku buryo ni ukuvuga ngo na forowingi n'abankunkurikira ni benshi kandi bafite akisesi kuri onurayini kuri onurayini disitiribishoni kuba bagenda bakareba izo ndirimbo bakazigura so ni ubwo buryo numva nifuza no kwentorogiza mu rwanda kugira ngo n'abantu badukurikira byibura bajye bagira n'umusanzu runaka batanga ku bihangano tuba twicaye tugakora kuko niba amaze amezi agera mu icumi nicaye ngo ndandika album byanshimisha cyane niyo ryaba ari niyo yaba ari senti imwe igiyeho kugira ngo gusa isapotinge poroje n'izindi zizakurikira nzabashe kuzikora ntavunitse cyane nk'uko navunitse ubu ngubu so ni ubwo buryo nifuza ko nzazishyira onurayini abantu bakazigura sede nazo wenda umuntu akazikura nyuma ariko na onurayini zikaba zihari kandi ntekereza ko generasiyo turimo abantu benshi ibintu bya interineti bagenda babyumva kujyaho akagura indirimbo ni ibintu byoroshye cyane iyi alubume yawe wise iwanyu izaba igizwe n'indirimbo nshya gusa cyangwa se hari izindi muzo wasohoye zizaba zigize iyi alubume
hariho muzo nasohoye hariho indirimbo hariho indirimbo ni kombination y'indirimbo nasohoyeho mbere nkeya ni nshyashya so muzo abantu wenda bamenye niyo ngiyo birangwa mwahoze mukina kare izajyaho wenda ikintu nanatangaza ni uko birangwa nyifitiye ndi kuyikorera amashusho muri iyi minsi nayo azajya vuba bitari kera hanyuma hariho n'iyitwa ndaje ngira ngo abantu benshi barayumvishe hagiye hariho rero n'izindi nshyashya batazi hari iyitwa iwanyu hari iyitwa fire fire burning hariho none n'ejo n'indirimbo nyine nyinshi zitandukanye so it's a combination ya ya ya old compositions nagiye nkora zasohotse abantu bamenye
teta hari abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bagiye batwandikira no ku mbuga zacu nkoranyambaga hari nka kabizi wagize ati mu mbarizi ikibazo uti none kuki bajya gusohora indirimbo bakarinda kujya muri amerika ni uko ariho bakora indirimbo neza cyangwa ni uko ariho hazwi cyane cyane nawe bimutera kumenyekana hanyuma hari na hamza gatarayiha wavuze ngo ndagukunda teta dayana cyane gusa urakumbuwe cyane i kigali ngo ese kuki umuziki ukora utamenyekana cyane i kigali gusa sinzi impamvu numva ukeneye ibitaramo i kigali bihagije uyu ari kimisagara subiza abo bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika teta
uwabajije ibitaramo byo muri amerika namubwira ko ari ni oporutuniti iba yaje yateguye ikintu kiba cyateguwe n'abanyamerika njye mba nagiye nyine nk'umuhanzi bwa mbere na mbere mba nagiye nkateta ku giti cyanjye nk'umuhanzi ariko kuba ko ndi umunyarwanda nkaza muri urwo muri iyo kadire yo kuvuga ko nyine ndi umuhanzi w'umunyarwanda uje gupatishipa muri icyo gikorwa so niyo mpamvu bibera muri amerika bigakorwa n'abanyamerika yewe sinanatinya kuvuga ko bafite urwego bagezeho mu gutegura umuziki kuruta wenda urwo turi twebwe turacyari inyuma ugereranyije aho bageze ntekereza ko umuntu abashije kubinjirana muri iyo indasitiri yabo nabo akagira uburyo amenyekanamo byaba byiza kandi nta n'ubwo byaba byiza ku muntu ku giti cye ahubwo byaba byiza ku rwanda n'abantu bakifuza kumenya umuziki dukora uwo ari hanyuma uwo nguwo uvuze ngo umuziki wanjye umuziki wanjye ntumenyekana mu rwanda ntabwo sinzi ko nemeranya nawe umuziki wanjye abantu barawuza abantu baranyumva wenda ahubwo ni uko nta ntabwo wenda aheruka kunyumva kuko maze hafi amezi icumi icumi hafi icumi na kumwe ntakora ntakora ibijyanye no guporomotinga mu muziki wo mu rwanda muri aka kanya ndi mu byo gukora albumu yanjye ndi kuyikorera ku wundi mugabane ni akazi katoroshye ku buryo kugira ngo njye muri radiyo kujya gukora interiviyu za buri kanya zo ku maradiyo mu rwanda ntabwo binyoroheye ntabwo bishoboka ariko umuziki wanjye urahari kandi abaw- abawukunda barahari n'aba- na- n'iyo bishobotse wenda abanyamakuru barawukina so ntekereza ko umuziki wanjye uhari Yeah.
Ah, ndibaza ko wenda abihera ah, ku bahanzi batandukanye iyo ah, basohoye alubume runaka usanga bakurikizaho ah, gukora ibitaramo hirya no hino kugira ngo bamenyekanishe izo alubume zabo ese nurangiza gusohora alubume yawe urateganya gutegura ibitaramo hirya no hino kugira ngo umenyekanishe iyo alubume yawe mu bakunzi bawe cyane wenda ikintu nasobanura mbere y'uko nsubiza ikibazo ino ni alubumu yanjye ya mbere abantu babyumve neza ni alubumu yanjye ya mbere zuzatanga agatego n'izindi ndirimbo zose na za vero n'indirimbo nakoraga nyine nkora imwe imwe kuri imwe kuko ntabwo nari mfite ubushobozi bwo gukora alubumu ngo irangire ive mu nzira so ni alubumu nicaye igihe ndayitegura niyo alubumu yanjye ya mbere igiye kujya hanze so ibitare- ibitaramo birahari ndategura kubanza gukora tourne hano i burayi hanyuma narangiza nkasura inzu iwacu mu rugo mu rwanda nkaba ariho nkorera igitero- igitaramo cyanjye cya nyuma nka- nka- nka- nkamurika nyine nkamurika ibyo nakoze mpamya ko hazaba harimo na interivari ihagije y'igihe cyo guha abantu guha abantu igihe cyo kugira ngo banumve izo ndirimbo bazumve nzajye kuziririmba bazizi
uyu rero yari teta diane umuririmbyi w'umunyarwandakazi reka muri aka kanya tubumvishe imwe mu ndirimbo ziwe yitwa birangwa
uri inzozi ntumbura iteka ntazabona ukabika ibibi byasaze umugongo waho nishima uri kure kure nk'ijuru undebesha andi maso nkakubona uri nk'uruhu nzaba riteka itarangira biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba uri iriba ryamaze inyota ritazakama ukaba igicu cy'inkingira izuba kitazahita uri umurya umurya w'inanga numvishe umutima ntabasha gucuranga uri irungu nzarwara iteka ritazakira biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aha ni naho duhera hejuru ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye fatuma karara rimasi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye